ni radio Ijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirori mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha uwo mushinga uje kwereka abanyarwanda ko bishoboka kuba twava ku modoka zisanzwe tukajya kuri izi ngizi zikoreshwa n'ingufu z'amashanyarazi mu mijyi haragaragara ko umwuka utameze neza kubera ibinyabiziga sosiyete rero yo guhanahana amakuru mu rwanda mtn yatanguye gukoresha imodoka zikoresha umuyagankuba mu rwego rwo kugabanya ihumanywa ikirere rituruka ku bikomoka kuri esanse uyu mwumvise yari madame juliette kabera umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu rwanda perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi avuga ko kuba ingabo za uganda ziri mu gihugu ciwe ari ibintu by'akanya gatoya cyane majoro rugenerwa joseph umusirikare wa kongo yishwe bunyamaswa mu mpera zino ndwi n'abamuturiye yaraye ashinguwe ashinguanywe iteka uyu munsi rero inshuti mwese turafite akanyamuneza ko kubamenyesha ko kuva kuri uyu munsi tugiye kuzohora tubashikiriza amakuru turi muri studio z'iradiyo ijwi ry'amerika muribuka ko twaheruka kubashikiriza amakuru turi muri studio mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera ikiza cya coronavirus covid cumi n'icyenda cyatumye dutangura gukorera mu ngo zacu haraheze amezi arenga cumi n'umunani twizere ko bidahindutse tuzobandanya tubashikiriza amakuru turi muri studio nk'uko tubitanguye uyu munsi dutangura ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru tuyatanguriye rero muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho perezida felix tshisekedi avuga ko kuba ingabo za uganda ziri mu gihugu ciwe ari ibintu by'akanya gatoya cyane rwose ni inkuru mugenzi wacu eugene mukankusi yaduteguriye perezida Tshisekedi yavuze uyu munsi kuwa mbere ko azakora ku buryo ingabo za uganda zirimo gufatanya n'iza kongo kurwanya umutwe wa kisilamu zizaba mu gihugu igihe gito cyagenwe uganda na kongo batangiye igikorwa bahuriyemo muri uku kwezi ku mutwe wa adf ufite intwaro ukorana na leta ya kisilamu ariko batanze ibisobanuro bike ku byerekeye igihe icyo gikorwa kizarangirira perezida Tshisekedi yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage ashimangira ko ingabo za uganda ziri ku butaka bwa kongo igihe cyateganijwe zikenewemo muri iki gikorwa hari abo bitoroheye kwakira uruhare rwa uganda kubera imyitwarire y'ingabo zayo mu ntambara zarimo muri kongo kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kugeza mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo uganda yaregwaga ubutasi ku butaka yariho no kwiba umutungo kamere abasirikare byibura igihumbi na magana arindwi ba uganda kugeza ubu bambutse umupaka bajya mu burasirazuba bwa kongo kandi minisitiri w'ingabo wa uganda yavuze ko ingabo ze zizagumayo igihe cyose zizaba zikenewe mu kurwanya adf
urakoze eugeni perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yanduye covid cumi n'icyenda ni inkuru ya thomas kamerinde
ramaphosa w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda y'amavuko yarikingije ijana ku ijana ariko ejo ku cyumweru ku manywa hagati yatangiye kumva atameze neza abaganga baramupimye basanga arwaye bahita batangira kumuvura ibiro bye byatangaje ko afite ibimenyetso byoroshye ariko yishyize mu kato ashyira ububasha bwe bwose bw'umukuru w'igihugu by'agateganyo mu maboko ya visi perezida david mabuza mu gihe cy'icyumweru ari abaganga ari n'ibiro bya perezida ramaposa ntibasobanuye niba yarafashwe n'ubwoko bushya bwa omicron bwatahuwe bwa mbere na mbere mu kwezi gushize muri afurika y'epfo igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa afurika cyajahajwe na covid kurusha ibindi byose afurika y'epfo ifite abanduye barenga miliyoni eshatu naho abandi barenga ibihumbi mirongo cyenda barapfuye mu itangazo ry'ibiro bye perezida ramaposa avuga ko ubwandu bwe bugomba kubera isomo abaturage b'igihugu cye bose kugira ngo bikingize kandi bahore ari maso kugeza ubu abanyafurika y'epfo kimwe cya kane nibo bikingije covid ijana ku ijana urakoze thomas umushikiranganji wa mbere wa israel neftali benet yabonanye n'umuganwa mohamed bin zayed wa leta ziyunze z'abarabu kuri uyu wa mbere ku ngoro iwe ya budabi ni inkuru n'ubu dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukankusi uru ruzinduko rwinjiye mu mateka ni urwa mbere kugeza ubu umuminisitiri w'intebe wa israel agiyemo muri emira ziyunze z'abarabu ruri mu rwego rw'ibikorwa bya diporomasi by'akarere abategetsi ba israel bakomeje gushyiramo ingufu mu mwaka ushize israel na emera ziyunze z'abarabu basinye amasezerano yo kunga umubano babifashijwemo n'ubuyobozi bw'uwahoze ari perezida wa amerika donald trump ayo namwe yiswe abraham accords n'ibihugu by'abarabu birimo bahrain sudani na maroc uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa israel muri emera ziyunze z'abarabu rubaye kandi mu gihe ibiganiro bya nukiliye na irani ivienne muri otirishiya birimo gucumbagira israel yakangishije igikorwa cya gisirikare kuri irani igihe imishyikirano mu rwego rwa diporomasi yo kubuza repubulika ya kisilamu kwihutisha porogaramu yayo nukleyeri itagira ikigeraho mu byumweru bishize umudiporomate mukuru wa israel n'abayobozi b'ingabo zayo hamwe n'abashinzwe iperereza bakoze urugendo rwabahuje n'ibihugu by'inshuti byo mu burayi amerika n'uburasirazuba bwo hagati aho bagiye gusaba ko hakoreshwa uburyo bukaze kuri irani urakoze eugenie ishami rya onu rijejwe amagara y'abantu bemesa rivuga ko ibice mirongo itatu ku ijana gusa by'abana barwaye kanseri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aribo bonyine bayikira ugereranije na mirongo umunani ku ijana bo mu bihugu bikize n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukanguzi kanseri ni indwara iza ku isonga mu zihitana abantu benshi ku isi yica miliyoni hafi icumi ku mwaka oms igereranya ko abana ibihumbi magana ane ku isi bagaragaraho kanseri buri mwaka abagera hafi ku bihumbi ijana barapfa amoko ya kanseri akunze kuboneka ku bana harimo iy'amaraso iyo mu bwonko n'izindi oms itangaza ko hafi abana icyenda ku icumi bafite kanseri baba mu bihugu bikennye andre iribawi ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kanseri muri departoma y'indwara zitandura muri oms avuga ko abana hafi mirongo inani ku ijana barwaye kanseri mu bihugu bikize bayikira yongeraho ko iki ari ikintu gikomeye cyagezweho kandi cyagiye kivugururwa mu myaka icumi ishize avuga ariko ko nta kigaragara cyagezweho ku bana ba mu bihugu bikennye aho mirongo itatu ku ijana ari bo barokoka kanseri nyuma yo gusuzumwa asobanura ko imwe mu mpamvu nyamukuru ari uko nta buryo bwo kubitaho buhari kimwe n'imiti bakeneye mu kuvura ubwoko bwa kanseri bufata abana oms n'ibitaro saint jude akaba ari nabyo bitaro bikuru bya kanseri muri leta zunze ubumwe za amerika barifatanije kugira ngo ibyo bihinduke bashyizeho urubuga ruzatuma abana babasha kubona imiti ya kanseri mu mpande zose z'isi mu gutangira iyi porogaramu saint jude irimo gutanga inkunga ya miliyoni magana abiri z'amadolari umuyobozi muri oms iribawi avuga ko ku ikubitiro ayo mafaranga azafasha kugura imiti ibihugu cumi na bibiri bizabonera ubuntu ibyo bihugu ni ibizakorerwamo porogaramu zigerageza mu gihe cy'imyaka ibiri yongeraho ko guverinoma zizagira uruhare mu kwita kuri abo bana no guhitamo imiti izaba ikenewe urwo rubuga rushya rugamije kubonera imiti idafite ingaruka kandi ivura kanseri abana ibihumbi ijana na makumyabiri hagati y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri na bibiri makumyabiri na karindwi abafatanyabikorwa b'ubuvuzi bavuga ko iyo porogaramu izakora ku buryo abagenerwabikorwa baziyongera mu myaka iri imbere
muriko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangurire ku rwanda ikigo gitanga telefone zigendanwa mtn cazanye imodoka zikoresha umuyagankuba mu ntumbero yo kugabanya ihumanywa ry'ikirere rituruka kuri esanse n'amazutu ni inkuru ya sumita kabuyi umuhesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mtn rwanda isobanura ko izi modoka zaguzwe mu rwego rwo kunganira leta muri gahunda yihaye yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere umuyobozi w'iyi sosiyete madamu mitwa ngambi yabwiye itangazamakuru ko mu migambi yabo harimo gufasha leta muri gahunda zayo zo kwita ku bidukikije n'imibereho myiza y'abaturage uyu muyobozi avuga ko iyi gahunda batazayikorera mu rwanda gusa ko bazayigeza n'ahandi ku isi bakorera uyu muyobozi yumvikanisha ko mu gihe kiri imbere cumi na gatanu ku ijana by'imodoka za mtn ikoresha zizaba zitagikoresha ibikomoka kuri peteroli umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije rema madamu juliette kabera avuga ko ibyo mtn yakoze bigaragaza ko kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bishoboka no ku bindi bigo uwo mushinga uje kwereka abanyarwanda ko bishoboka kuba twava ku modoka zisanzwe tukajya kuri izi ngizi zikoreshwa n'ingufu z'amashanyarazi mu mijyi haragaragara ko umwuka utameze neza kubera ibinyabiziga mu cyaro ntabwo ariko bimeze cyane ubuhumane tubona mu cyaro buturuka kuri gucana inkwi n'amakara ariko ubushakashatsi bwatweretse ko hano mu mijyi guhumana guterwa n'ibinyabiziga imodoka imwe mu zazanywe na emutiyeni igura amafaranga y'u rwanda miliyoni mirongo itandatu n'eshanu igiciro bamwe bagaragaza nk'ikitashobokera abafite amikoro aciriritse niba uzanye iyo modoka ihenze ngo ni uko itangiza ibidukikije ese ninde utunze amafaranga angana gutyo yo kugura imodoka ingana gutyo ahubwo n'iyo yari isanzwe iriho kuyigura cyari ikibazo kubera ko iyo winjije imodoka hano usanga ijya kukuba hafi kabiri uko wayiguze hanze witegereze urebe usimbukire nko muri congo usanga imodoka zaho ari nziza pe ariko kubera imisoro idahanitse usanga buri muturage ashobora kwitungira imodoka bigashoboka ariko hano biragoranye imodoka uyikura hanze wayigeza ahangaha muri masherwa kugira ngo uzayikuremo bigusaba ko ugira amafaranga angana n'aya yandi waguze imodoka umuyobozi wa rema agaragaza ko nubwo izi modoka mu ntangiriro ziba zihenze ariko uwabasha kuzigura yakoroherezwa nyuma kuko nta kindi zitangwaho kumva iyo umaze kuyigura ngo uba utakiguze esanse kandi iyo ucometse ukora ibirometero mirongo itandatu ku munsi kandi umuriro wakoresheje ucyagenga ari muke utangana n'amafaranga yo kugura esanse noneho na bya bindi bya savisi na bya bindi byo kujya kumena amavuta ibyo byose ntabihari iyo ushyize hamwe izo kositi zose ubundi wagakoresheje ukoresha ya modoka ya esanse iyi ngiyi isa nk'aho ihenze ku ntangiriro ariko nyuma y'imyaka runaka uba wagaruje amafaranga yawe abazobereye gukoresha izi modoka bagaragaza ko ziriya modoka zifite uburyo bubiri bwo kongerwamo amashanyarazi hari ubwo bashyiramo amashanyarazi mu buryo bwihuse buzashyirwa ahantu hatandukanye higanjemo ahahurira abagenzi nko ku kibuga cy'indege no ku mahoteli akomeye yo mu mujyi wa kigali izi modoka si zo za mbere zije mu gihugu kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda volkswagen yari yatangije imodoka nk'izi zikoreshwa amashanyarazi zaje kandi zarabanjirijwe na moto nazo zikoreshwa amashanyarazi zaje nabwo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda umuyobozi wa rema yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu abakoresha izi modoka cyangwa amapikipiki umubare wabo ukiri muto uyu muyobozi akumvikanisha ko hari imisoro leta yigomwe kugira ngo izi modoka zize zihendutse gusa baba abakoresha moto cyangwa izi modoka mu ntangiriro bari bagaragaje ko kuzishyiramo amashanyarazi bifata umwanya munini ku buryo bwatinza ushaka kwihuta ingero zatangwaga n'uko moto ishobora kuba yagenda umunsi wose bikenera ko gushyiramo amashanyarazi byafata iminota irenze mirongo ine abayobozi bashinzwe ibidukikije mu rwanda bagaragaza ko iki kitaba ikibazo kuko uwakwifuza gukoresha iyi modoka yaba moto cyangwa se imodoka ikoresha amashanyarazi yajya yongeramo amashanyarazi mu ijoro cyangwa se mu gihe aparitse ari mu kandi kazi u rwanda rwihaye intego ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu uzagera rwaragabanyije ibyuka bihumanya ikirere ku kigero cya mirongo itatu n'umunani ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
urakoze yasumta muri kongo naho majoro rugenerwa joseph umusirikare wa kongo yishwe bunyamaswa mu mpera z'ino ndwi n'abamuturiye yaraye ashinguwe ruranywe iteka ni inkuru menshi amakuru y'ijwi ry'amerika teoneste mutijima
aho hari ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa majoro rugenerwa kaminzobe joseph wagezwaga ku rusengero rwa source disari mu mujyi wa bukavu ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi ryaho i bukavu abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura kugeza ubwo bamwe bakurikirana iyo muhango mu mbuga y'urusengero ni umuhango witabiriwe ahanini n'abo mu bwoko yavukagamo bw'abanyamurenge ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya kongo bwari buhagarariwe na generali majoro yave avur ngoro robert ukuriye ingabo mu ntara za kivu y'epfo na maniema wihanganishije umuryango wa nyakwigendera umuryango ubuza umuntu ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuza umuntu kubona mugenzi wacu majoro kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa uyu munsi akaba atuvuyemo twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywemo buteye agahinda buri wese nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi nanihanganishije igisirikare cya kongo nibyo murakoze majoro rugenerwa joseph yari asanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya fizi ho mu ntara ya kivu y'epfo akarere karimo intambara n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yishwe ku wa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore z'abo mu bwoko bw'ababembe nyuma umurambo we zirawutwika zirya na bimwe mu bice by'umubiri we bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambilanse yarimo hamwe na bagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa bukavu ibyo byabereye ahitwa ruweba muri segiteri ya tanganyika ho muri teritwari ya fizi isaa saba z'amanywa ku bw'inshuti n'abavandimwe ba nyakwigendera iyicwa rye si urugomo rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge bwana jean scoyi muhamiriza ni umwe muri abo by'umwihariko akaba anakuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge bo mu mujyi wa bukavu murweba ni ni akavire k'ababembe kari ku abodi lake tanganyika ni ahantu muri vire haba hariho inzego zose z'umutekano wa leta haba hariho shefu remere wa vire hariho inzego za polisi hariho inzego za gisirikari nta muntu n'umwe washoboye kumutabara izo rero twazakiriye nabi cyane uwo nguwo yafuye nk'uko undi munyamurenge wese yopfa ntabwo yafuye kuko ari majoro joseph kaminzo yafuye kuko nanje nopfa kuko n'undi wese dongo urumva ni urupfu rukurikiye umunyamurenge ni jenoside ikurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya baturwanya batwica babivuga ku bandi nabo urupfu rwa majoro rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane ka bagenzi be bahuje umwuga by'umwihariko abo bari basangiye urugendo nubwo bagenda bavuga ngo yishwe n'insoresore abaturage ariko yishwe na leta kuko yakuwe mu maboko y'abayobozi be baramutanga baramuhana kuvuga ngo imodoka irimo abantu benshi ko baragenda ba baze bari we batoranya wenyine urumva ko bitobora kuba ari akagambane kubera ko baramuselekisiyone wenyine ari mu modoka bamukuramo kandi sinibwira ko kugeza ubwo bamusohoyemo ava cyangwa se apure ko hari iyindi modoka bashobora kuba barasatse cyangwa se abandi bagenzi bari kubatambuka bwana muhamiriza ukuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora ntukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasira abo muri ubwo bwoko leta ya kongo iracecetse ibihugu by'ababanyi biracecetse kominote interinasiyonari iracecetse n'iyivuze ibivuga biguru ntege ntibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriya nani bintu keita ejo bundi yaravuze muri conseil de sécurité des nations unies avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho nettoyage ethnike hariho ubwoko bukurikiranwe kwicwa no kurandurwa muri kongo barabivuze bafite abasirikari ibihumbi cumi na bitanu hano muri kongo none se ko babizi ibyo bihumbi cumi na bitanu byaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bakurikiranwe bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano majoro rugenerwa kaminzobe w'imyaka mirongo ine n'itandatu yishwe yari amaze imyaka irenga makumyabiri mu gisirikare cya kongo frdc asize umugore n'umwana umwe w'umukobwa yishwe mu gihe mu myaka ya vuba ishize hakomeje kugaragara ibikorwa byo gutoroka igisirikare kwa bamwe mu basirikare bakuru bo mu bwoko bw'abanyamurenge abo bagiye biyunga ku mitwe yitwaje intwari ivuga ko iharanira gucungira umutekano wo mu bwoko bw'abanyamurenge kuko mu magambo yabo igisirikare cya leta cyananiwe kubikora kuri bamwe urupfu rwe rushobora gutuma abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza n'ubundi gutakariza icyizere inzego za leta by'umwihariko iz'umutekano siniyumvishwa ukuntu uyu munsi leta idusaba kandi kongera kwigirira icyizere no kwiyoboka ese uyu munsi ninde mwana w'umunyamurenge ushobora kongera kwinjira igisirikare cya leta mu gihe n'abakirimo bahaye bicwa temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo urakoze tebisitokle tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuziki wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye harimo nk'abagahinda gakabije kugabanya umuvuduko w'amaraso cyangwa ububabare ubugorore ngingo ubugororangingo imitekerereze no kuruhura ubwonko n'ibindi byinshi mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'abahinga bakoresha ubwo buryo buzwi nka music therapy mu bikorwa byabo bya misi yose ni muganga Albert Nzayisenga umuhinga mu kubaga amagufa akaba ana perezida wa Chorale de Kigali ari Kigali mu Rwanda hamwe na muganga alfred ngirababyeyi umuhinga mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe we ari i geneve mu suisse ivyo bavuze music iyo bavuze music therapy umuntu yumva iki dr ngirababyeyi ku ikubitiro umuntu yumve ko umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa nk'uburyo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye muri domene zose ku bibazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu kubera ko umuziki injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo gutuma abantu ugera ku mitima bwite y'abantu mu mitima y'abantu bwite hanyuma igatuma babasha babasha gushora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se amarangamutima atari meza aba ababundikiye muri bo agatuma ubuzima bwabo butamera neza umuziki rero haba mu njyana cyangwa se amajwi hashize imyaka myinshi bikoreshwa twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye kubera kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gushora muri we akababaro abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka muri ubwo buryo rero ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera mfashe n'urugero no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu dusanga ko deparitoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije ku basirikare bari bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri byabafashije kwijajara ubwo bari bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga bagororwa n'ingingo kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura ndavuga kugira ngo yenda babashe no kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nk'uko mubidusobanuriye ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro tuvugana na muganga nzayisenga nka perezida wa korali umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha nawo abawushaka bawugeraho gute uwo muzika nk'uko mubivuga ni umuzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo ufite ubuhanga bwinshi cyane nyamara ariko nk'uko umuganga atagera yabisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu majwi ahubwo bishingiye no mu magambo akoze indirimbo ubutumwa burimo imvamutima uririmba aririmbana akoresha bityo zikabasha kugera nanone ku mutima w'uwumva uwo muzika kuri twebwe rero nka kohanziyo kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mbamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza cyane cyane ko akenshi kugira ngo mu kiliziya ho tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri bibiliya amagambo y'imana burya akenshi agamije guhumuriza nyine ubwo tuba twinjiye muri muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva umutima ugize kwijagara nk'uko wabigize nawe bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo aba ari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga zo kuba bakwiteza n'imbere muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo njyana byafashije cyane abantu mu gihe cyaguma mu rugo abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvishe za korariyo kigali zabageragaho bazirebeye ku rubuga rwacu zagiye zibafasha gushira agahinda kumva batari bonyine badafite irungu kugira umutima mwiza mu ngo aho bari bari n'abana mu miryango ni muri urwo rwego tubikoramo ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura ariko ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho iyo umuntu yarushye cyane nko mu mutwe ufata uri kurakora nk'ubuzi bw'isi nyine ugacoka uri kurumviriza umuziki hari icyo wagufasha birafasha cyane kumva umuziki ufata akanya umuntu akumva umuziki bimugaruramo imbaraga imbaraga zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo ubundi uburyo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke hanyuma ndetse kumva umuziki ukwicara hamwe agaturiza hamwe bikazamura nanone ubundi bubasha yifitemo bwo kuguma kuba konsantere ku kazi ke ku- kuguma kuba yerekeje roho ye n'ubwenge bwe n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga ndetse no kongera ku- bikamufasha no kutatakaza kutibagirwa la memoire rwa ko umuntu wari uri mu- mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma eh, nanone yongera gu- gushyira ubwenge ku gihe akibuza ku- kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail A- ariko icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki hari n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo ku buryo active gukora umuziki Bon, njyewe ndi umunyamuziki ndirimo muri korali za kigali nayibarimo igihe kinini hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ubu iyo naniwe bo- ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active ni uko wagiye warinye ugiye gukora umuziki ntabwo arimo ku- kuvuga ngo tuzakore setting tubona ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki ahubwo n'abakora umuziki urabavura kuko ni uburyo ni uburyo bwo bwo no kuvuga kwi- ku- expression de soi du- uburyo bwo kwivuga uburyo bwo kwiyerekana uko uri uburyo bwo ku- kugaragariza abantu uko umeze amarangamutima yawe uburyo bwo kugaragaza ibikurimo ibyo rero bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem cyangwa se agaciro umuntu yiha nabyo biravura ubwabyo hanyuma n'uwumva mu- umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga bika- bikamugarura gutuza akongera akareba akisubiramo akareba akongera agahagurukana umurego akongera agakomeza akazi ke nabyo birafasha ndetse no kurinda stress umuziki urayirinda hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho indirimbo zituma umuntu ananaruhuka n'u- n'ubugugare yari afite mu mubiri bukagabanuka akongera akaruhuka akongera agatuza ak- akiyoroshya akongera agasubiramo imbaraga umuziki u- ushobora gutuma ndetse akababaro umuntu yari afite kagenda ndavuga nka dureur ububabare lisansi ya dureur ububabare bw'umubiri umuziki urawumva aho bitewe n'ubwoko wahisemo nabwo bukagenda ukongera ukaza gusubira ku kazi ububabare bwagabanutse ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima ukumva amarangamutima agiye hasi ukumva urababaye wenda umuntu akubabaje wenda umuntu akubwiye nabi nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo nabwo ukongera ukigiramo icyizere ukongera kwigiramo ubumuntu ubuzima bwe buhagaze bw'impagarike ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite ye uh, ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki dr nzayisenga mu- mufite abana haba muri korali haba mu bitaro muyobora abo bana bo- nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya by'ukuri abana tugira nk'uko twanabiganira mu gihe cyashize abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo eh, mu kuvuka eh, cyangwa se mu burwayi bakiri bato ku buryo ba- bashobora kuba bamwe muri bo bafite ubushobozi bwo gutekereza bwo kuvuga butateye imbere cyane kuvuga ni ikibazo no kwibuka cyangwa se kugira konsantarasiyo cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo Eh, iyo porogaramu twe turayifite buriya mu byo dukora usibye kubavura kubagorora ingingo kubakorera operasiyo eh, kubabaga tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba bakaririmbana icyarimwe zaba indirimbo z'imana zaba indirimbo z'abahanzi cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe bituma abo bana batangira nyine ku- ku- kugira injyana mu kuvuga kwaritikira amagambo kuvuga neza amagambo bat- batayarya kuko umuzika nyine wigisha kwiruka no kugendera ku njyana ibyo bintu ntabwo byasigaye inyuma turabikora cyane rwose kandi noneho na siyanse cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo ngira ngo urane zikoze n'umuganga uvura ambaga ndi umushirije iyo tugiye gukora operasiyo yaba abana yaba abakuru kenshi tubabaza akaririmbo bakunda bakaba bamutera ikinya ariko kumva iyo yatewe ikinya kidasinziriza umubiri wose hari uko byatwishyuriramo akaririmbo ubwo umuntu uba utari muri eh, gahunda yo muri muri shampo operatwari cyangwa se hamwe hazenguruka eh, aho dukorera igikorwa cyo kubaga akaba yashyiramo akazi ka
turagushimiye Eugenie ni abatumire bawe inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na dan brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye eri rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese